ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abafunze bararenga inshuro enye umubare gereza zagenewe kwakira abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike mbere ugasanga n'imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politiki rero twe twosaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazikira ifatiye kuri politike jean claude ntiburi umunsi umushingamanza muri akate burundi mu burundi kandi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu ya kijyambere tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu urumva kugira ashike ku rwego aho ashobora kubaka inzu y'amabati mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri n'atanu ni ikibazo iwanyu mu ntara turajya muri komine mugamba mu ntara ya bururi kureba uko ikibazo cyo kurwanya nyakatsi cyifashe n'ingaruka zabyo afurika y'epfo irakira kuri uyu wa kabiri inama y'ibihugu bigize umuryango wa brics bararebera hamwe uko ibintu byifashe mu ntara ya gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na fidele niyongabo na toma kamirindi kuri wa kabiri afurika y'epfo irakira inama y'ibihugu bigize umuryango wa brics iyo nama iri bwifashishe ikoranabuhanga rya kure yerekeye uko ibintu byifashe mu ntara ya gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati fidele niyongabo ibiro vya perezida w'uburusiya vladimir putin vyatangaje ko azoba ari muri iyo nama perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ayoboye ishyirahamwe brics muri iki gihe niwe yatumye ko iyo nama idasanzwe yo kuri uyu wa kabiri itegekanya kwihweza ukuntu ibintu vyifashe mu ntara ya gaza abandi bakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe brics ubuhindi brazil n'ubushinwa nabo nyene bazokwitaba iyo nama hakoreshejwe ubuhinga bwa video n'abakuru b'ibihugu biherutse gutumirwa kwinjira muri iryo shirahamwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka buca utangura w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bazoba bari muri iyo nama ivyo bihugu ni arabia saudite argentine misiri ethiopia iran na emira zunze ubumwe z'abarabu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres nawe nyene azoba ari muri iyo nama ya brics vyitezwe ko inyuma y'iyo nama abategetsi bazoba bayitavye basohorera hamwe itangazo ku kugena ibintu vyifashe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na cane cane intara ya Gaza Afurika y'Epfo n'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu bimaze igihe kirekire bishigikiye bikomeye ivyifuzo vy'abanyapalestina bigereranya kenshi urugamba rw'abanyapalestina n'urugamba rwo kurwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid yahitiye muri Afurika y'Epfo ejo kuwa mbere habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Israeli n'abarwanyi umutwe wa Hamas imirwano yabereye mu gace karimo ibitaro biri mu majyaruguru y'intara ya Gaza ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi hamas mu ntara ya gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya cumi na babiri bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca indoneziya ntaco igisirikare ca israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa indoneziya retno marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza israel ko ariyo yagikoze retno marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro avuga ko cahitanye abasivile batari bake Masudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu yasavye ibihugu vyose cane cane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi avuga ko iriko irakora mu ntara ya Gaza ejo ku munsi w'imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe mirongo ibiri n'umunani zavanywe mu bitaro vyitwa shifa mu ntara ya gaza zashitse mu misiri tony frick akora mu ishami ry'ishirahamwe onu ryitaho abana unicef yatangaje ko igikorwa co kwimura izo mpinja kitari coroshe na gato yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani abanyapolitiki babiri biyamamariza amatora mukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri wa mbere batangaje ko bahagaritse kwiyamamaza bagashyigikira umunyapolitiki utavuga rumwe na leta moyizi katumbi seth kikuni na frank diongo ni abanyepolitike bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika ico gikorwa bagashigikira moyize katumbi umugwiza atunga akomeye cane afise imyaka mirongo itanu n'umunani katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara ya katanga itunze ubutare bw'umuyumbu abaserukira imigambwe y'abo banyepolitike babiri barahuriye muri afurika y'epfo mu ndwi irangiye kugira baganire ukugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki mirongo ibiri y'ukwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka yo kubahirizwa baraganiye kandi ku munyapolitike buhurirako yohiganwa na perezida felix chisekedi afise imyaka mirongo itandatu matata ponyo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ku munsi w'imana yaratangaje ko azoshigikira moise katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta abanyapolitike bariko baritoza mirongo ibiri na batanu nibo biyandikishije kugira bahiganwe na perezida cisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri barafise impungenge ku vyerekeye ayo matora yimirije igikorwa co kwiyamamaza ca moise katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara ca kisangani kiri mu ntara ya kivu yo mu buraruko yemeye kurwanya ruswa kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwa leta zunze ubumwe za amerika rwanze ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi derek chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica george floyd toma kamirindi niba mubyibuka umwirabura george floyd yapfuye ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za amerika umupolisi w'umuzungu witwa derek chauvin yamwishe yamukandamije ivi ku gikanu iminota hafi icumi yamwubitse inda ku butaka kandi yamuboheye n'amapingu inyuma mu mugongo nyuma yaho chauvin yarirukanwe mu kazi ashyikirizwa inkiko urw'ibanze n'urw'ubujurire zamuhamije ibyaha byose by'ubuhotozi zimukatira gufungwa imyaka makumyabiri n'ibiri n'igice shawuvine noneho yituye urukiko rw'ikirenga ari narwo rwa nyuma avuga ko iburana rye mu nkiko za mbere ritanyuze mu mucyo ejo ku wa mbere rero urukiko rw'ikirenga narwo rwagumishijeho igihano uko cyakabaye mu by'ukuri rwafashe icyo cyemezo ruvuga ko atari na ngombwa kwirirwa rwumva no kuburanisha ubujurire bwa derek chauvin yarusabaga kumuhanaguraho ibyaha no kumugira umwere
murakoze toma kamirindi na fideli nyunga bukuru w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo cuve wa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi abafunze bararenga inshuro enye umubare gereza zagenewe kwakira icyo kibazo minisitiri w'ubutabera kiganiriho n'abayobozi banyuranye bashakira umuti ibibazo byo kwiyongera kw'imfungwa muri za gereza z'uburundi inkuru ijwi ry'amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana iyo nama yitabiriwe n'uburongoye sentare ntahinyuzwa umushikirizamanza kizigenza wa repubulika abashikirizamanza mu ntara za bujumbura igisagara ca bujumbura bubanza c'ibitoke mwaro na muramvya uwo mushikiranganji yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka wo gutungane igitega igenekezo rya mbere ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu icivugo cagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni isoko y'iterambere domine banyankimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo civugo cubahirizwe abanyagihugu batekane mu vyo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura yamenyesheje ko mu burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice amajana ane na cumi n'indwi ku ijana y'ugushoboza amabohero yari afise yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe urwumvikanye n'ubu kizira kikaziririzwa ko umushikirizamanza afise idosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikirizamanza wa repubulika atabizi ugasanga ababifaniye madeni amasentare sivira ariyo afise ububasha bakaca babihindurira mu vyaha umushikiranganji banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikirizamanza batubahiriza amategeko umushikirizamanza uzosubira gushyira urafise idosiye mu minwe yawe ngo urashyitse umuntu mw'ibohero utavuganye n'umushikirizamanza ngo uramutwara bizofatwa nk'icaha nk'ubugararije ibindi vyuzuza amabohero mu burundi n'abafunzwe barekugwa ariko ntibishigwe mu ngiro umushikirizamanza kizigenza wa repubulika leonard manirakiza yasavye abashikirizamanza ku rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa yagarutse ku ngingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na kabiri y'igitabo c'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha iyo ugukurikiranwa icyaha yarasanzwe afunzwe yeze canke ahanikirijwe gihadabu gusa aca afungurwa ubwo nyene naho hoba hashinzwe urubanza rwo kunguruza keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha umuntu abaye afite ariko kuko kugabanya abafungwa uruhara rw'umushinzamanza ruca rugaragarira ngaha hantu mu ishyirahamwe rukirisitu riharanira kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kw'imvuga iba ikwiye kujyana n'ingiro umushingwamanza jean claude ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akati burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengerwa aratanga impanuro y'ingene vyari bikwiye kugenda abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko uh, kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike eh, mbere ugasanga n'imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politike rero twe twosaba ko bokuramwo ako kantu eh, k'inzigo y'akazikiri ifatiye kuri politike eh, bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko atangorane bagiye gutera eh, mu kibano eh, hanyuma eh, bagahava rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo ibiharuro dukura muri akati burundi vy'ukwezi kwa cumi kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero cumi n'atatu makuru makuru mu burundi yategerezwa kwakira abanyororo ibihumbi bine n'amajana abiri na mirongo icenda na bane uno munsi arimwo abagera ku bihumbi cumi na bibiri n'amajana umunani na mirongo ibiri n'umunani ibohero ririmwo abafungwa benshi ni impimba yo mu gisagara ca bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo amajana umunani uno munsi rimwo ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya ngozi ryubakiwe kwakira amajana ane muri kino gihe hafungiwe igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itatu na babiri desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu tukiri mu burundi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu za kijyambere leta ibabuza gushakira mu mazu ya nyakatsi ikibazo kifashe gite muri komine mugamba mu ntara ya bururi ni inkuru ijwi ry'amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu burundi bagezwaho na tiyarive ndayishimiye kubaka inzu ya kijyambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya mugamba bamwe mu basore bo ku mutumba wa donge burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwababuza kubaka izabo kubaka inzu y'ibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye ni ikibazo kirekire kweri nk'ubu uya twe turashobora kuvuga ego tugashobora gufashanya tugafyatura amatafari muga ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati n'ubu bukene buhari tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu urumva kugira ashike ku rwego aho ashobora kubaka inzu y'amabati mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri n'atanu ni ikibazo bamwe mu rwaruka rwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nabwo nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi aba basaba abajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe waca nko guza amashuri ugasanga urabuze aho ukora nk'ubuye uragiye nko gukora nk'ahantu basikoreye nk'umuntu ku munsi uyu muntu aguhembye ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'izo bihumbi bibiri n'amajana atanu harimo isabune zitanu n'izo sabune zitanu wumva uzokwimbura kuja kugura ibati miliyari mirongo ibiri n'amajana atanu wumva uzokwiza ibati ryari uca ugenda ukamuresha hama ukubaka akazu gatoyi k'ibiti nyene hama ugasaka n'ivyatsi hama mukabana nta kuntu twe tubona twopfa muri izi nyakatsi yaba avyemera ubwo utureke muri nyakatsi hama rose batirimwe imwe yamuzanye kazogeragira buke buke abavyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana b'abigeme batwara inda z'indaro baragenda ukazibona inda ngizo canke bakagenda ahandi ukazibona inda ngizo kubera iki inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi atagusinye ntanamwe ni ukuri izo nda z'amashusho ziba ku bwinshi kubera umusore abura aho arongorera kubera yahora agikora ka kazu ka nyabyatsi akamushyira muri iyo nyabyatsi nyine ejo azotende umukobwa wo kwanaka ntagira n'ahamuzana ntagira n'iyamujana none bizogenda gute uwo mwuzukuru wanje yavutse hanze nemera ko yavutse iwanje ntagira miko ntagira n'iyazojana abajejwe intwaro muri komine ya mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha musitanteri veniste ntahombaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku giterwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cane abaremyi b'icayi bararonka ingurane izo ngurane barazironka muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero ico ni ikintu dushima cane kubera iyo baronse iyo ngurane baragura amabati bikaba birimwo muri bimwe vyo kurwanya izo nzu za nyakatsi aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'abavyeyi biwe bagata ko bakamukwera uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo yego icayi abavyeyi bagifise mugabo tuko turaba nk'ubuye hari usanga ibintu bizimvye usanga nk'umuvyeyi ntaja gusaba nka kredi usanga bamuhaye agakredi gatoya kadafashe asanga nawe ariko yiyumvira kugira ante gusumira abandi bana bari mu nzu rero nkaho naca yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati yawewe uri umujene abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni umunani haraheze imyaka itatu umwe muri abo bosco kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitaba bagashiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu bene gihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati ko hari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikintu iki buke buke nkagenda amabati kugeza aho ndayaheza niho n'ahandi hose biho numva ngo bihora bimera mugabo nta muntu vrema w'umujene yoshobora kubaka inzu y'amabati ngo ashoboye kuyirongoreramwo ibati rimwe ryahora rigurwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu ku mwaka uheze ubu rigeze ku bihumbi mirongo itatu na bibiri mu mafaranga y'amarundi kugeza ubu nta gitigiri kizwi n'abajejwe intwaro muri komine mugamba c'inzu za nyakatsi ico bikoze musitanteri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka urakoze tieri ive ndayishimiye mukomeje kumva nabyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundiro kinyarwanda
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu rwanda amazu acururizwamo iruhande rwa gare y'imodoka zitwara abagenzi mu karere ka musanze kuri uyu wa mbere yafashwe n'inkongi y'umuriro inzego zibishinzwe zavuze ko nta muntu wahitanywe n'uwo muriro gloria tuyishimiye yagiyeyo dore inkuru irambuye ijwi ry'amerika yageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi w'icumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya jagwari ibiro bya gare n'ibindi abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba uku ni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi y'inyubako yahiye mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara ibyaba bitangiritse cyane kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi ntawe ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya cumi na cumi n'itanu mbere y'inkongi ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru cp jean bosco mwiseneza yatangaje icyaba cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu ma saa mbiri za mu gitondo amakuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora kuba yatewe na gaze ariko turacyari kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya musanze hakoreramo n'izindi ajanse ziha ndetse harimwo na na sitoke ya sitatayimu bakoresha iriya mobisoro n'abandi bacururizamo bamwe mu baturage twaganiriye batubwira ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga mbona uva twe twari turi mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona twumva umuriro urikubye kuko bamwe twawukoresha duhita dutangira gushaka icyabaye tuza kubona ntuzahira etaje yo muri gare iri gucumba ubwo abaturage barahurura abari bari mu isoko bajya kureba icyabaye ko nyine bamwe batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki byatworoheye kuvugisha abahuye n'ibihombo gusa mu ijwi rya amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse kugeza ubu ntabwo turamenye icyabiteye nyirizina ibyo ari byose turahombye guhombaho turahombye twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya musanze ubwo iyi nkongi y'umuriro yabaga bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye cyuzakbar acuruza amafi n'isambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifirigo irimo iraka noneho agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kubera ko asanze firigo irimo iraka yego ingaruka zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza abakiriya bacu barimo kugenda kwa basanze firigo ikoze iki itarimo nubwo twacuruza twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamembe niyo gisubizo jean d'amour n'abakora ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa mudasobwa n'ibindi ko resitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika ntabwo twe twabona umuriro urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora ngo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaha atatu n'iminota nka makumyabiri gutyo urabona aho amasaha ageze ntabwo twari twakora akazi kahagaze
abafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi ubuyobozi bw'akarere ka musanze buvuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse bizimana hamisi ni umuyobozi w'akarere ka musanze urumva ibyo byose turakomeza tubisuzume turebe hari abari bafite ubwishingizi n'inzu turebe niba bafite ubwishingizi dukurikirane turebe kugira ngo hatazagira umuturage n'umwe ubihomberamo polisi ihumuriza abaturage ko ikora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntiruhungabane turakomeza nta cyahagarira imigendekere y'abanyarwanda imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe nta cyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe kahuye n'inkongi y'umuriro inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini aho usanga ibintu bifite agaciro bihatikirira aho usanga ibintu bifite agaciro bihatikirira gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite dufite amazu murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi byiza ko abantu bakorera muri ayo mazu ba nyir'amazu bongera bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora bakareba ko banafite n'abantu bashobora no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose ko waba ungana uko ariko kose uba utateza ikibazo ijwi rya amerika yagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye ariko ntitwabibasha rero tuyishime ijwi rya amerika mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda
ikinyamakuru cyazobereye mu by'ubuganga the lancet kiratanga impuruza kiravuga ko umubare w'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bushyuhe uziyongeraho magana ane ku ijana ahagana mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu temistokle mutijima raporo nshya imaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzaba umaze kwiyongeraho magana atatu na mirongo irindwi ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse ku wa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga iyo raporo ikaba yitwa The Countdown igihe kiregereje iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze mirongo itandatu n'itanu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho mirongo inani na gatanu ku ijana mu myaka icumi ishize iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi mirongo inani n'itandatu bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga miliyoni magana atanu b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbazamusyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije iyo raporo iragaragaza ko ibihugu makumyabiri mu bikungahaye cyane kuri peteroli nibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma ijana na cumi ku ijana bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya selisiyusi amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri doge rimwe n'ibice bitanu ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya mu bihugu makumyabiri iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brezil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na mirongo inani na kabiri ku ijana by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na mirongo irindwi na gatatu ku ijana by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya selisiyusi.
Urakoze Temistokle Mutijima, ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye kwa ngo duteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ukiranutse na bene amasaka yubaka ikigega umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo
yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi b'akarorero